urumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mbere yuko tujya mu karere k'ibiyaga bigari tubanzirize hano muri amerika aho abanyamerika babarirwa muri za miliyoni kuva mu byumweru bitandatu bishize bakomeje gukurikirana imirimo y'akanama k'inteko ishinga amategeko gahuriweho n'amashyaka yombi kumvaga mu ruhame ubuhamya ku bikorwa by'uwahoze ari perezida donald trump n'abari hafi ye kabuhuza n'imvururu zo ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka ushize zatewe n'abamushyigikiye ku nteko ishinga amategeko ya amerika capitol umunyamakuru ijwi ry'amerika temistokle mutijima aratugezaho inkuru irambuye abagera kuri miliyoni makumyabiri nibo ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa gatandatu bakurikiranye ukumvwa kwa mbere mu ruhame kw'abatangabuhamya kwatambutswaga kuri televiziyo mu gihugu hose na n'ubu ntibiramenyekana niba hari ingaruka ibi bikorwa byo kumva abatangabuhamya bizagira nubwo byashyize ku karubanda amakuru mashya y'ibyaberaga mu biro bya perezida Trump mbere no mu gihe imvururu zabaga byose bigamije gutambamira ukwemeza intsinzi ya Joe Biden mu matora ya bibiri na makumyabiri ku bwa Porofeseri Robert Collins umwarimu muri kaminuza ya Dillard muri leta ya Louisiana abademokarate biteze ko ibikorwa byo kumva abatangabuhamya birimo n'icyabaye kuri uyu wa kane bizakura mu ruhando rwa politiki bwana Trump ndetse bikaba byanamugiraho izindi nkurikizi zirenzeho aganira n'ijwi rya Amerika Porofeseri Robert Collins yagize ati icyo abademokarate bifuza ni ugutahura ibimenyetso bifatika by'amakosa agize icyaha igihamya gikomeye cy'uko wahoze ari perezida Trump yahamagariye abamushyigikiye gutera kapitoro ngo baburizemo ibyavuye mu matora ya bibiri na makumyabiri ku buryo minisiteri y'ubutabera yamushyiriraho ibirego hamwe n'abo bafatanyije icyakora porofeseri Collins yongeraho ko ibi bisa nko kugerageza ikintu kizatinda ariko kikagera ku musaruro bitewe n'uko hari ibintu byinshi bishobora guhamuye uwahoze ari perezida ati niyo gusa babasha kumuhindanyiriza isura mu bya politiki ku buryo adashobora kongera kwiyamamariza ubuperezida ngo atsinde nibwira ko abademokarate babyishimira bitandukanye n'ibyo ariko abarepubulikani benshi barashidikanya ko ubu buhamya hari icyo bwazageraho Alberto Perez umurepublikani uri mu bagize inteko itora yo mu mujyi wa Blairsville ho muri leta ya Georgia ati nta kintu na gito kizava muri ubu buhamya icyakora buzatanga isura y'iki nteko iyobowe n'abademokarate yagezeho muri iyi myaka ibiri ishize nta na kimwe rwose inkoramutima za Trump zo zibona ukukumva abatangabuhamya nk'ukubogamye kugamije kumwibasira binyuze mu gukwiza impuha ni mu gihe nyamara mu kanama kashyizweho n'inteko ngo gakore amaperereza harimo abarepubulikani ikindi kandi abantu ba hafi cyane ya bwana Trump barimo umukobwa we n'umukwe we kimwe n'abandi ba bugufi ye mu ishyaka ry'abarepubulikani nka William Barr wahoze ari minisitiri w'ubutabera nabo batanze ubuhamya bw'amasaha menshi kandi bukomeye nubwo biri uko Christine Kani umwe mu batoye Trump b'i Coatesville ho muri leta ya Pennsylvania arakeka ko kukumva abatangabuhamya kuzagira ingaruka zitandukanye n'iby'akanama k'inteko kiteze mu gihe nta gihamya cy'ukwivanga mu mikorere kwaba kwarabayeho madamu Kani avuga ibikorwa byo kumva abatangabuhamya byitabiriwe n'urujya n'uruza rw'abatangabuhamya bahoze ari abizerwa ba perezida wa mirongo ine na gatanu wa Amerika Cassidy Hutchinson wahoze ari umukozi muri perezidansi yungirije bwana Mark Meadows wari umuyobozi mukuru w'ibiro bya perezida yatanze ubuhamya benshi mu babukurikiye bafata nk'ubukomeye mu byo yagarutseho yavuze ku cyemezo cya bwana Trump cyo kujya kwifatanya n'abigaragambya kuri Capitol ku ya gatandatu y'ukwa mbere yirengagije amakuru ajyanye n'umutekano we yashimangiraga ko kubikora byajyaga kumushyira mu kaga ku wundi munsi wo kumva ubuhamya abagize itsinda Proud Boys itsinda ry'abahezanguni bagize uruhare mu myivumbagatanyo bagaragaje ukwicuza ku bikorwa byabo ndetse bagere ku ruhare rwa bimwe mu byabaye ku wahoze ari perezida Trump ku munsi wa kabiri wo kumva ubuhamya ikintu gisa n'igishobora guhindura ibintu cyarabaye ubwo wahoze ari minisitiri w'ubutabera bwana William Barr yemezaga ko yabwiye Trump ko atemeranya n'ibyo yavugaga by'uko yibwe amajwi mu matora ya bibiri na makumyabiri ikusanyabitekerezo ryasohotse ku wa kane ryagaragaje ko mirongo itanu na karindwi ku ijana by'abanyamerika bizera ko Trump akwiye kuryozwa uruhare runini rw'imyivumbagatanyo yabaye kuri Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere hashingiwe ku ikusanyabitekerezo ry'ibitangazamakuru mirongo cyenda na kabiri ku ijana by'abo mu ishyaka ry'abademokarate bagereka uruhare rw'ibyabaye ku wahoze ari perezida ugereranyije na cumi n'umunani ku ijana mu barepubulikani babibona uko ku rundi ruhande mirongo itanu ku ijana by'ababajijwe bumva ko uwahoze ari perezida akwiye kuregwa ibyaha hashingiwe ku bimenyetso byatangiwe mu bikorwa byo kumva abatangabuhamya ariko makumyabiri n'umunani ku ijana gusa nibo bizera ko azaburanishwa ikusanyabitekerezo ryasanze mirongo inani ku ijana by'abademokarate ari bo bakurikiranira hafi ibikorwa byo kumva abatangabuhamya ugereranyije na mirongo itanu na gatanu ku ijana mu bigenga ndetse na mirongo ine na kane ku ijana mu barepubulikani umubare w'abareba kuri televiziyo ibazwa ry'abatangabuhamya waragabanutse miliyoni icyenda z'abanyamerika nibo barebye igikorwa cya gatatu cyo kumva abatangabuhamya abo bakaba bari munsi ya kimwe cya kabiri cy'abakurikiye icyabaye bwa mbere ariko benshi mu bademokarate bavuga ko basanga ibikorwa byo mu ruhame by'akanama gashinzwe amaperereza bikwiye gukomeza kurebwa ibikorwa byo kumva abatangabuhamya byabaye amezi make mbere y'uko abanyamerika bajya mu matora yo hagati muri manda azagaragaza ishyaka rigenzura inteko nshingamategeko ikintu kidashobora kwirengagizwa n'abatora jay williams umujyanama wifashishwa na benshi mu banyapolitiki b'abarepubulikani yabwiye ijwi rya amerika ko ibikorwa byo kumva abatangabuhamya ari nk'umwitozo ugamije kubabaza abarepubulikani mu matora yo mu kwa cumi na kumwe ati byashoboka kuko kumva abatangabuhamya kwazahagurutsa ku bwinshi abayoboke b'ishyaka ry'abademokarate ariko kandi benshi mu batora bahangayikishijwe n'ibindi by'ingenzi kuruta nk'ikibazo cy'ubukungu Profeseri Collins wa kaminuza ya Dillard yemera ko iyumvwa mu ruhame ry'abatangabuhamya risa nk'iritazagira ingaruka ku matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe kuza ariko kandi bishobora kugenda ukundi mu matora ya perezida ataha ya bibiri na makumyabiri na kane mu gihe Trump yakongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu zimwe mu mpuguke zemeza ko ibikorwa byo kumva abatangabuhamya bigaragaza urugero rwihariye rw'ibyaba mu gihe abanenga bwana Trump basa nk'abamuteye icyarimwe banyuze mu mpande zinyuranye akanama k'inteko gakora amaperereza ko kabashije kuguma gusa ku muhate we mu gushaka kuburizamo ibyavuye mu matora ya bibiri na makumyabiri gatuma abaturage bibanda cyane ku gikorwa cyaciye igihugu umugongo nubwo ibipimo bisa nk'ibyoroheje kugeza ubu umuhate w'akanama gashinzwe amaperereza usa nk'ugenda utanga umusaruro ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru politiko bugaragaza ko nyuma y'ubuhamya bwa Cassidy Hutchinson uruhande rw'abarepubulikani bavuga ko Trump yayobeje abanyamerika ku bijyanye n'amatora ya bibiri na makumyabiri rwahise ruzamukaho gatanu ku ijana bagera kuri mirongo itatu ku ijana n'izi mpinduka ntoya mu mibare zishobora kugira ingaruka ku ihatana mu matora y'ibanze y'abakandida perezida ba bibiri na makumyabiri na kane nubwo biri uko ariko Profeseri Collins avuga ko akanama k'inteko umutwe w'abadepite gashinzwe amaperereza kagifite urugendo rurerure mu gusenya ubushobozi bwa Trump nk'umukandida abashyigikiye uyu wahoze ari perezida nabo bemeranya n'ibi imitekerereze nk'iyi ariko iragaragara nk'irakaza ndetse igateza urujijo abademokarate batora bizera ko ibizava mu bikorwa byo kumva abatangabuhamya bidakwiye gusa kubuza uwahoze ari umukuru w'igihugu kongera gutorwa kuri bo ahubwo byagombye gutuma afungwa umutwe wa twirwaneho ugizwe n'abasivili b'abanyamurenge mu ntara ya kivu y'epfo uravuga ko kuva itariki icumi z'uku kwezi ingabo z'u Burundi zigera ku gihumbi na magana atanu zambutse zinjira muri kongo mu ibarwa uwo mutwe wandikiye perezida wa kongo ugahakopiye abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika w'uburasirazuba wemeje ko mu bigenza izo ngabo harimo gutsemba abasivili bibumbiye muri twirwaneho navuganye na bwana kamasa ndakize welcome umuvugizi wa twirwaneho impamvu batumye duca itangazo ni nyuma y'aho tumenyeye neza ko leta ya kongo yiyambaje ibihugu bitandukanye bigizwe n'ishyirahamwe rya afurika y'uburasirazuba kuza muri kongo bakagabura uburyo bazakora ama operasiyo amakuru dufite afatika ni uko leta y'u Burundi igisirikare cyayo cyifatanije na leta ya kongo bamaze gukorana n'amanama yuzuza neza ko agomba kuza gusenya umutwe w'abaturage w'abanyamurenge bita twirwaneho mu gihe kongo ifite imitwe itari mike muri sidi kivu habarirwa imitwe irenga mirongo icyenda ariko amakuru dufite ni uko umutwe cyangwa se muvuma y'abaturage bita twirwaneho ari irisibure muri iyo mitwe yose mirongo icyenda tuvuye kuvuga uravuga uti twamenye dufite amakuru ayo makuru mwayamenye mute mushingira kuki aho ntimwibeshya ntabwo twibesha kubera ko dushingiye mu byo tumaze kubona ibyatubayeho ntabwo twibesha kuko ino ntambara kuva yatangira ahangaha baduteje imitwe yo mu gihugu kugeza aho barushe bihuza n'indi mitwe y'abanyamahanga bakica abantu iyi ni imyaka irenga itandatu abantu bari gupfa umunsi ku wundi leta ya kongo nta kintu ivuga noneho kuba dufite neza amakuru afatika ko umuyobozi w'igihugu cya kongo perezida felix kiseketi yageze mu burundi aza kwiyambaza leta y'uburundi kuza gufatanya nawe byaduhaye neza amakuru afatika ko n'ubundi bari inyuma y'iyi ntambara cyane cyane twirwaneho nk'umutwe w'abaturage b'abanyamurenge ariwe uvurwa cyane uza ku isonga rya mbere nk'umutwe ubangamiye kongo ikibiduteye ni uko n'ubundi indi mitwe yose yaba imitwe mpuzamahanga yaba imitwe y'abanyagihugu n'ubundi iridegemja mu gihugu akenshi usanga bakorana na leta ya kongo muri uru rwandiko mwanditse muravuga ndetse mugashyiramo n'imibare y'abasirikare b'u Burundi murabyemeza mwarababonye turabyemeza twabikoreye ubushakashatsi bwimbitse ubwo rero turabifite neza ko iyi mibare twavuze hano mu rwandiko ari imibare yamaze kugera mu gihugu amanama arimwo ahitwa za rubirize muri teritwari ya uvira n'ubundi yo yo gukomeza kugaba ibitero muri kano karere kacu cyane cyane imisozi miremire n'imigufi ya opurato cyangwa se minembwe
uti rero hari imitwe y'abarwanyi cyangwa se abantu bitwaje intwaro irenga mirongo cyenda ariko uwatwirwaneho niwo bibasiye murapfa na leta ya kongo ko muri abanyekongo icyo tuzira ni uko turi abanyamurenge cyangwa se turi abatutsi nicyo cyonyine tuzira gusa twebwe turi abantu birwanaho nta munsi n'umwe turatera leta ya kongo ariko n'ubundi nitwe tugirwaho ingaruka ndatanga ingero zifatika tumaze gupfusha abantu barenga igihumbi kuva bibiri na cumi na karindwi tumaze kunyagwa inka zirenga ibihumbi magana ane na mirongo inani tumaze gutwikirwa imihana irenga magana atatu mirongo inani muri zino ntambara ubwo rero turabona ko izi ni ingaruka zatubayeho leta ya kongo ihari ndetse cyane cyane tubona ari ifiteho uruhare abaturwanya abatwica abadusenyera n'ubundi leta ya kongo ntacyo ibakoraho ahubwo aho kugira icyo ibakoraho barasabana baje inama baraganira barabana nyamara kandi iyo leta ya kongo uvuga niyo mwandikiye kuko mwandikiye perezida felix cisekedi umubyeyi wenda yagira ahantu mutimanama ugira icyo umubwira kuba tugize iminsi idupfa kandi iyo abantu bagize igihe bari mu bibazo baza bavuga ngo uwo kwiyambaza nyine uba utekereje wese muri ubwo buryo niwe twandikiye ni umuyobozi w'igihugu turasaba ko yaduhindukirira natwe akatugirira impuhwe akatugirira icyizere nk'abakongomani akaduheza n'agaciro ko kubaho n'umutekano mu gihugu icyo twifuza kuri afurika y'uburasirazuba turifuza ko badufasha tugarurira umutekano bakaduheshagira umutekano kimwe n'abandi bakongomani muri rusange impamvu yatumye tutagarukiye kuri leta ya kongo ntabwo ari inama imwe dukoze nta nubwo ari urwandiko rwa mbere dukoze kuba twandikira leta ya kongo twahereye uvira muri teritwari tubarizwamo na fizi tuja i bukavu kuri porovense tuja i kinshasa kugeza tugeze nayirobi ariko kugeza none ahangaha n'ubundi nta cyizere turabona cy'umutekano w'abanyamurenge kuba twizeye umutekano kimwe n'abandi bakongomani ubwo rero twandikiye leta ya kongo twandikira n'ishyirahamwe rya afurika y'uburasirazuba kugira ngo babashe kudufasha natwe kubona umutekano nk'abandi bose muri rusange gana kamasa ndakize welcome umuvugizi wa twirwaneho ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika turagushimiye natwe munyamakuru mu izina rya twirwaneho ku ruhande rw'uburundi mugenzi wacu etienne karekezi yabashije kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'icyo gihugu colonel floribert biyereke amusobanurira ko nta ngabo z'uburundi ziri muri congo ko zitigeze zoherezwayo kandi ko n'ababivuga bazi neza uko bigenda iyo igihugu runaka kigomba kohereza ingabo mu kindi kuri we abona abashaka guharabika uburundi ku nyungu zabo bwite no kuyobya amahanga ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yavugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatubeza n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
reka tukwifurize kugubwa neza gukurikira ijwi rya amerika rivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mu gitegurwa n'umuryango ejo yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro mugiye kubana nanjye doris mugisha gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana bikunze kubaho ko igihe habayeho kudakomezanya mu rukundo habaho kugenda umwe asebya mugenzi we cyangwa se akamuvuga nabi bikaba byanagira ingaruka ku wabikorewe muri sosiyete mu kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage twumve icyo babitekerezaho turaza no kumva impuguke mu mitekerereze ya muntu atubwire ingaruka zikunze kugaragara mu batandukanye ndetse n'inama muri rusange turaza kuba turi kumwe kandi n'abatumirwa muri studio bafite aho bahuriye n'iyi nsanganyamatsiko aho baza kuduha bumwe mu buhamya bw'ibyababayeho nyuma yo gutandukana n'abo bakundanaga
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana ni igihe umwe agiye atesha icyasha undi cyangwa se amuvuga amagambo amusebya muri bagenzi be ndetse akagenda agaragaza ibibye mu bantu mu by'ukuri hari n'abarenga bakagenda basebanya ku mbuga nkoranyambaga nka instagram cyangwa se whatsapp iri sebanya rikaba rigira ingaruka kuri uwo wasebejwe harimo kuba yafatwa nk'umuhemu cyangwa se kuba byamwicira imbere ye mu rukundo hari abo nzi rwose bari inshuti zanjye gusa nyuma yo gutandukana bagenda basebanya umwe akagenda abwira bagenzi be ko yamuciye inyuma gusa wamubaza ibimenyetso ko yamufashe ugasanga arabibuze da ahubwo ugasanga yagendeye ku magambo yabwiwe cyangwa se amabwire muri studio dufite abatumirwa babiri batandukanye harimo iradukunda william dufite kandi na niyo promesse divine mpereye kuri william nagira ngo utubwire se nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga imibanire yanyu yagenze ite reka mbanze nguhe n'ikaze ya urakoze cyane Ah, komerezaho utubwire nyuma yo gutandukana n'uwo mwahoze mukundana byagenze bite ahanini ku bintu bigendanye no gutandukana ku muntu mwahoze mukundana ah, mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye biragorana cyane ko utandukana n'umuntu mugakomeza kuvugana nk'uwo twahoze dukundana we ni amakuru yanjye azi nanjye aye sinshobora kuyamenya kubera ko imbuga nkoranyambaga twayaga duhuriraho ziri buroke urumva ko ni ibintu biba bigoye cyane ko ushobora gukurikirana amakuru ye ngo ube wamenya ngo bimeze gutya ku ruhande rwanjye numva ko gutandukana n'umuntu ah, ukagenda umuvuga nabi si byiza ariko nk'iyo utandukanye n'umuntu ukabona yakuborotse muri ubwo buryo utekereza ko byanga byakunda isura yawe mu nshuti ze mu bo agenda amenyana nabo itarimo kugaragara neza cyangwa se batarimo kuyakira neza urakoze cyane niyo divine wowe n'icyo watubwira ku mibanire yanyu nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe Eh, murakoze nkeka ko isebanya riri hanze aha mu bakundana atari ibintu bikwiriye kuko ngewe nk'ubuhamya bwanjye abo twakundanye turacyari inshuti kuko na mbere y'uko dukundana twabaga turi inshuti zisanzwe nkeka ko rero tutatandukana ngo ubwo aribwo tuba abanza turahura tukaganira ega buriya niyo ukundana n'umuntu hari igihe muba muhuje ibitekerezo runaka nkeka ko rero umukenera ari nk'igitekerezo ushaka ari nk'akandi kazi wenda ushaka ko agufashamo nkeka ko rwose gusebanya bitari bikwiriye urumva ko niyo divine we umubano uracyakomeje cyangwa se warakomeje ntacyahindutse reka uyu mwanya twumve mugenzi wacu noel imana ishimwe yaganiriye n'abiganjemo urubyiruko mu karere ka kirehe maze atwegeranyiriza ibitekerezo ku mpamvu zitera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye reka tumwumve
biterwa nu- n'icyo muba mwarapfuye bigasanga rero ari hahandi ugenda umusebya umubwira ibintu bibi kugira wa wundi yumva ubibwe ntazajyeyo iyo bamaze gutandukana gutyo umwe aba ashaka kwigira mwiza nje nkakuvuga ibyo utari byo kugira ngo nje mbe mwiza nangahe ukamvuga ibyo ntari byo kugira ngo ugaragare ko uri mwiza icyo kintu cy'ababanye iyo batandukanye bizamo imvururu we ya- umuntu wese aba ashaka gukurura yihererezaho ubwiza hari nk'igihe nyine umukobwa ashobora kuba akundana n'umuhungu wenda nyine akamusaba yuko bakora wenda imibonano mpuzabitsina noneho bashwana uwo muhungu nyine aka- aka- akabona yuko nyine ari mubi akazavuga agenda nyine amu- amuharabika nyine burya bijya kuva jya hanze mu nzu byaracitse noneho bya bindi byabereye mu nzu ari ibanga iyo bimaze kugera hanze umwe umwe ari kuvuga ibyo n'undi akavuga ibye niyo mpamvu bigenda kuriya bikabamo gusebanya iyi nicyo kibitera biterwa n'icyo bapfuye hari nk'igihe wenda umuhungu akunda umukobwa wenda nyuma ku munota wa nyuma barakundanye neza akaza nko kumusaba yarangiza akamwima bigatuma bashwana akagenda amusebya umuhungu nimba ahubwiye nk'ikintu akacyanga usanga umuhungu nyine agenda avuga ati naramubwiye ngo dukore ibi aranyemerera kandi mutaranabikoze akagenda nyine agusebya ahantu hose avuga ko mwabikoze kandi mutaranabikoze eee akavuga ati uriya yararangiye ababikora iki ni ukugira gusebye hari uko bapfa gukatamo hakeya hari uko bapfa kuko wenda hari ibyo batari kuzuzanyaho mu byo bari gupanga cyangwa se bashaka gupanga bigasaba yuko bashwana none iyo bamaze gushwana buri umwe akarakara ni hahandi usanga asebya mugenzi we avuga ko adashobotse ari mubi bakamubaza ati kubera iki se ari mubi mukaba mwarakundanye ati sinari imbizi nyine ugasanga amubaza ati ni kabi ni kabyibushye ni kagufi kandi ubona ko ntacyo abaye ariko muri we akaba yumva ko na- mugenzi we wundi atajyayo ngo nawe ngo wenda icyo bamwimye we ngo bakimuhe nawe atazirirwa ajyayo uwo mukobwa azabura n'umwe amuvugisha agatuma agenda amusebya Cya- nyine utangira kuvuga umuntu icyo itari cyo kugira ngo wuzuze iki idosiye bigira ingaruka cyane ku muntu washebejwe ashobora kubura umugabo akavuga ati n'ubundi wori indaya eh, bigatuma nyine utana agaciro
manishimwe noel arakoze cyane kudukusanyiriza ibitekerezo bitandukanye mu by'ukuri abaturage bagerageje guca ku mayange ku ntandaro zishobora gutera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye byinshi ubashije kubyiyumvira uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
hari ikintu cyiganje abaturage basa nkaho bagiye bagarukaho cyo kuba umwe ashaka gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we ariko mugenzi we akamwangira ese ngarutse kuri william ku giti cyawe ubona yaba intandaro kugira ngo umuntu agusebye biterwa n'ikintu cyatumye mutandukana ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera umuryango ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera inshuti ze ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera ibyo umusabye atagomba kuguhereza cyangwa se atagomba kuguha ngarutse rero mu ruhande rwanjye eh, umuntu twakundanaga twe tumaranye igihe kigera mu myaka icyenda urumva ko ni imyaka myinshi abantu bari bafite amakuru ahagije na- twakundanye turi bato mu gihe twamaranye ntabwo twatandukanye kubera ko namusabye ngo turyamane nta nubwo twatandukanye ah, kubera inshuti ze ahubwo twatandukanye kubera bamwe mu bantu bo muri famiye iwabo ariko iyo umuntu akuborotse ah, kuri watsapu biba bigaragaza ko ashobora no kuba yakuvuga nabi umuntu ufata iya mbere yo kujya kuvuga undi nabi a- aba ashaka kugaragaza uruhande rwe rwiza hanyuma ashaka kugaragaza ko uriya yari mubi Ah, arakoze cyane igihe habayeho gutandukana kw'abakundanye hari bamwe biherekezwa no gusebanya gusigana icyasha no kwandagazanya ni imyitwarire inzobere mu mibanire ya muntu hakiziyaremye ananiyasi avuga ko idakwiye kuko mu rukundo hari igihe icyerekezo kidahura maze hakabaho ibisitaze bituma umwe afata umwanzuro wo gutandukana n'undi uku gusebanya ngo bigira ingaruka z'igihe cya vuba ndetse n'izirambye ariyo mpamvu bigomba kugenderwa kuri ni mu kiganiro kigufi mugenzi wacu ishimwe honore yasangijwe na hakizimana ananiyasi inzobere mu mibanire ya muntu ukorera mu bitaro bya ntembo
ntamwe nk'inzobere mu mibanire ya muntu mubona biterwa n'iki Uh, zimwe mu mu mpamvu zishobora gutera kuba abantu babiri bakundana umwe ashobora gusebya undi ahangaha umuntu ashobora kuvuga imyaka abantu baba bafite ni kimwe muri byo uh, nakwita baba babura ikintu cyitwa matirite mu mutwe bitumye umwe ashobora kugenda asebya undi hirya no hino hanyuma bishobora no guterwa nanone n'ibindi bibazo birimo nk'ahantu umuntu yarerewe kuko burya gusebya umuntu ni ukubura kubaha rero zimwe mu ngaruka bishobora gutera ku muntu wasebejwe tuba mu miryango tuba mu kazi hirya hirya no hino byanze bikunze bya bintu birengaweho bikaba byagera no kuri uwo muryango ubamo cyane ko uyu munsi ho murabibona ko ibintu byitwa amasosho media ni imbuga nkoranyambaga zateye imbere cyane biriya ni ibintu mu by'ukuri bibikika igihe kirekire so ugasanga rero mu myaka izaza uretse no kuba bigize ingaruka aka kanya abazadukomoka abazagukomoka ushobora kugira abana ushobora kugira abuzukuru bya bintu ntabwo bitsibika usange ipfunwe weho wagize ubwawe nka nyir'ugusebwa rirenze weho ubwawe rigeze no ku bazagukomokaho ukaba wajya gusaba akazi bakakakwima kubera ko bavuga ngo tugeze kubona amafoto yawe ni urugero wambaye ubusa cyangwa uri kuryamana n'umusore ibyo ngibyo ni ibintu bibaho ugasanga ingaruka zibaye ndende nihe nama mutanga nk'inama rero ahangaha umuntu yatanga ni uko abantu bagiye mu rukundo bakabaye ari abantu bamanje kubitekerezaho ukaba uzi ko kujya mu rukundo uyu munsi bishoboka ko ejo watandukana n'uwo muri gukundana hanyuma hagati yanyu hakazamo akantu kitwa ibanga n'ubunyangamugayo ukavuga ngo nubwo ntandukanye na runaka reka mubikire rya banga ikindi ni uko abantu bagomba kumenya ko ubwabo bagomba kwigirira ibanga mu bikorwa bimwe na bimwe bakora byaba byiza ugiye utekereza ko igihe mutandukanye nta ngaruka byazangiraho niba ari ibikorwa runaka byashoboraga gutuma uzaseba ukabyirinda nk'ayo mafoto ukayirinda amagambo muvugana ukagenza gake kubera ko utamenya ngo ese nyuma yo gutandukana bizagenda gute
uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo ese mubona ari izihe ngaruka iri sibanya rigira mu buzima bwa buri munsi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe munyemere nakire mugenzi wacu christella uwikiza adusomere ubutumwa bumaze kumugeraho muri kino kiganiro doris urakoze rero bakunzi b'ikiganiro ukomeje kudukurikira hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho none uwitwa kiriberi sabe sanzimana uherereye mu karere ka huye yagize ati ubundi nk'uko mwabivuze umuntu agira ipfunwe rimwe na rimwe akumva atanajya mu bandi gusa njyewe mbona atari byiza kuko ntiwabuza umuntu kuvuga kandi umunwa ari uwe rero mbona nta mpamvu y'ipfunwe ariko nanone bigira ingaruka nyinshi harimo gutakarizwa icyizere mu bandi kwitwa ikigwari umugome n'ibindi byinshi rero icyagakozwe rero nta kindi usibye kumva ko kubutandukanye n'umuntu atari intambara kandi ko mushobora no gusubirana tuba dukwiye gukomeza kubika amabanga hagati yacu naho sinamenye fiston uherereye mu karere ka gicumbi yagize ati ntibikwiye kuko hari igihe mwakongera kwihuza mukongera mugakundana rero mwongeye gukundana buri wese yarasebeje mugenzi we byaba biteye ubwoba ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko mukomeze mubitwoherere ndakomeza kubyakira tuzabigarukeho mu kiganiro cy'ubutaha
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki kiganiro cyari gihagarariwe na nigena roje mizero kirisipe yari ari ku buhanga bw'ibyuma igihe cyabagezagaho nitwa doris mugisha mwakoze kubana natwe uyu munsi ikiganiro ejo nakagaruka
inshuti mu duteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru reka nshimire mugenzi wanjye nadia taha wamfashije kwegeranya aya makuru jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma icyumweru cyiza kuri mwese